ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi yasho tuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda perezida w'uburundi melchior ndadaye yishwe ishyaka rye sahwanya frodebu rirasaba ko abamwishe bagezwa mu butabera abarundi bonyene nibo bari muri ibyo twama twumva yuko aho abantu benshi bavuga ati muraraba neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye pierre claver nahimana uyobora ishyaka sahwanya frodebu mu rwanda umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka amaze guhanisha ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana abiri kuri buri umwe mu banyamategeko batatu bunganira abaregwa ibyo byaha perezida museveni wa uganda yasabye umuhungu we general muhozi kene rugaba kutongera gukoresha urubuga rwa twita avuga ku birebana n'imikorere ya leta ariko umuhungu we ntabikozwa uko mbibona nje kirebeka nk'aho hatari ukumvikana kwiza hagati y'umuhungu hamwe na se ikintangaza kikaba ari uko uko kutumvikana kuje kugaragara kukaba kugera no no muri rwatu mbega mu baturage bernard sabiti umuseshenguzi mu bya politiki ikiganiro kirambuye kimwe n'andi makuru avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Diane Nina Hazwe uno musi kwa kane vyitezwe ko umuryango w'ubumwe bwa buraya wongereza ibihano kuri Irani na bamwe mu bategetsi mu vya gisirikare b'ico gihugu uwo muryango uvuga ko ufise ivyemezo sindamusiga ko zimwe mu ndege zitagira umudereva drone mu gifaransa urusiya bwakoresheje mu kugaba ibitero muri Ukraine bwazihawe na Irani hejo kwa gatatu akanama k'umutekano muri ONU kakoranye kiga kuri iki kibazo kagira ko kemeza ko drone za Irani zasambuye Ukraine Irani n'Uburusiya birahakana ko ata drone za Irani Uburusiya bwakoresheje mu gutera Ukraine Irani imbere yari yasavye Ukraine ko boja mu biganiro bakayaga kuri iki kibazo ariko Ukraine hitamwo guhagarika imigende imigenderanire yose ifitaniye n'ico gihugu igisata kijeje vy'imigenderanire y'ubumwe bwa buraya n'amakungu kikemeza ko atagisivya ibihano biza vyateguwe kuko ivyemezo vyose vyegeranije urutonde rw'abategetsi ba irani ubumwe bwa buraya buza gufatira ibihano uno musi itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp yabonye ruriko abategetsi batatu bakuru mu gisirikare ca irani barimwo n'ugitwara ibihano biza kwemezwa imbere y'inama y'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya biza kandi gukora kuri sosiyete yo muri irani yitwa shardeld ikora utudege tutagira umudereva drone mu rurimi rw'igifaransa tukivuga ku vy'ingwano y'uburusiya na ukraine ibice mirongo irindwi n'indwi kw'ijana vy'abanyagihugu ba ukraine bifuza ko intambara Ukraine n'Uburusiya ibandanya gushika igihugu cabo gitahukanye intsinzi ivyo biharuro vyavuye mu gipimo c'ivyigwa cakozwe kigamije kumenya ico abanyagihugu ba Ukraine bagona ku ntambara igihugu cabo kimazemwo imisi n'Uburusiya ico gipimo c'ivyigwa cakozwe mu kwezi kwa cenda ico cigwa kikaba cerekana ko mirongo cenda na rimwe kw'ijana vy'abanyagihugu ba Ukraine bifuza ko intsinzi yabo yoca ikurikirwa bidatevye no kwisubiza urere Uburusiya bwambuye Ukraine burimwo Crimea ivyavuye muri ico cigwa bije bivumira iryo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yumvikanisha ko atiteze guca mu nzira y'ibiganiro kugira ngo intambara n'Uburusiya ihere igihe cose Vladimir Putin azwakiri perezida w'Uburusiya ico cigwa ikindi kibazo cashimikiye ko cari ukumenya urugero abanyagihugu ba Ukraine babayeho bishimye abishuye bavuze ko babayeho nabi cane ivyizere vy'ukuzongera kubaho mu vyishimo bakabibona mu myaka itanu iri imbere barabajijwe kandi gutanga amanota y'uburongozi bwa amerika ubudagi ubushinwa n'uburusiya abashimye uburongozi bw'uburusiya bari munsi ya rimwe ku ijana abashimye ubw'ubushinwa ni ibice cumi na bine ku ijana baragabanutse kuko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bari ku bice mirongo itatu na bitandatu ku ijana ubudagi bushimagizwa n'abanyagihugu ba ukraine ku rugero rungana na mirongo ine na gatandatu ku ijana mu gihe mu mwaka uheze bwari kuri mirongo ine n'umunani ku ijana leta zunze ubumwe za amerika nayo abanyagihugu ba Ukraine bayihaye mirongo itandatu na gatandatu ku ijana mu gihe mu mwaka uheze yari yaronse mirongo itatu n'indwi ku ijana ejo ry'amerika turabandanya n'amakuru agezweho hirya no ku isi ku mugabane wa afurika marawi yavumbuye ikinogo rusange cahambwemwo abantu mirongo ibiri na batanu bikekwa ko boba ari abanyagihugu ba etiyopi polisi ya marawi yatangaje ano makuru ivuga ko yaburiwe n'abanyagihugu baba mu karere kitwa mzimba kari mu buraruko bwa malawi ni ku birometero majana abiri na mirongo itanu uvuye ku murwa mukuru rirongwe ababonye ico kinogo rusange bari guhakura ubuki mw'ishamba malawi ikeka yuko bari abanyagihugu ba etiyopi bariko bagerageza kwimukira muri afurika y'epfo biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko umuvugizi wa polisi w'ico gihugu peter kalaya yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko ibizamini vya mbere vyerekanye yuko abahambwe muri ico kinogo rusange bafise imyaka iri hagati ya mirongo ibiri n'itanu na mirongo ine kandi bose ari igitsina gabo polisi ivuga ko imibiri yabo yamaze kononekara ariko yashoboye kuyizura gutyo itwagwa mu bitaro gukorerwa ibizamini vyo kumenya icabishe amatohoza ya mbere akaba yerekanye ko akwata kwezi kurarenga bahambwe muri ico kinogo mu gisata c'amagara y'abantu ku mugabane wa afurika ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ritangaza ko abantu umunani mu banyuma banduye ikiza ca ebola muri uganda ataho bigeze bahurira n'abanduye uwo mugera imbere yabo oms ivuga ko ibi biteye impungenge y'umuvuduko w'ubwandu bwa ebola n'ingene ico kiza kiriko kirahanahanwa ebola muri uganda yadutse mu kwezi guheze kw'icenda hamaze kwandura ni mirongo itandatu abimaze guhitana bakaba mirongo ine na bane abarindiriye guhabwa inyishu y'ibipimo bashobora kuba baranduye nabo akaba mirongo ibiri ubwoko bwa ebola bwadutse muri uganda bushusha n'ubwigeze kwibonekeza muri sudani inshanco n'imiti bihari kugera ino saha ntibishobora guhangana n'ubwo bwoko oms ariko ifatikanije na leta ya uganda bariko bariga ingene bogerageza inshanco zibiri zirimwo rumwe ruri ruriko rukorerwa mu bwongereza n'urundi ruriko rukorerwa muri amerika perezida wa uganda yoweri kaguta museveni akaba aheruka kuvuga ko imwe mu mikenyero uganda ishobora gufata kugira ngo ihangane n'ico kiza harimo kugumiza mu rugo abanyagihugu baba mu burere bumaze kubonekamwo abanduye kugara ibibanza bihuriramwo benshi birimwo amasengero n'ivyo kwinezerereza uburere bumaze kubonekamwo abanduye ebola mukamenya ko ari mubende na kasanda
urakoze diane nini nahazwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika humvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi riko mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewo akadomo kwama naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewo radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi imyaka makumyabiri n'icyenda irashize kuva perezida watowe muri demokarasi melchior ndadaye yishwe ishyaka rye frodebu yakomokagamo rirasaba leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa iyicwa rye inkuru irambuye pierre claver niyo nkuru umugambwe yakomokamo sabanyafurodebu uko bukeye uko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icabibatumye Pierre Claver Nahimana atwara uwo mugambwe yavyibukije mu kigeno yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye agigwa incungu ya demokarasi turongera tugashima intambwe ubutungane bwo mu Burundi bwashitseko yo gushengeza mu butungane ibihangange byategetse ihirikwa ry'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki mirongo ibiri n'imwe gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu gusaba leta y'uburundi hamwe n'ubutungane kubaka ibishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barengutswe imbere y'ubutungane umugambi usaba nyafurode umusaba leta y'uburundi hamwe n'ubutungane ko gukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri ico gihe imfubyi n'abapfakazi ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishyi y'akababaro uwo mugambwe watangaje ko hari abamaze iminsi bawuhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanyi ico bikoze nahimana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atavyemezo bikwiye bafise abarundi bonyene nibo bari muri ibyo twama twumva yuko aho abantu benshi bavuga ati muraraba neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya oya muraraba neza aho ndade bamwica ngaha mu burundi hariho abanyarwanda bari bahari b'abatutsi b'abahutu eh, bagira bati nimubikore nimubikore ibyo twebwe ntavyo tuzi ubutungane bw'uburundi buherutse gushira ahabona urutonde rw'abantu cumi n'indwi bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagerezwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida melchior ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu abenshi muri bo bari intwazangabo mu gisirikare ku isonga haza mugenzi we nawe nyene yahoze atwara uburundi aherutse kwitabira imana mu gihugu ca mali major petero buyoya hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera abari mu gihugu barafashwe barafungwa barimwo general celestin ndayisaba abakoroneri nka gabriel gunungu rora niyo nkuru nanise nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru abandi barahunze igihugu barimwo alphonse marie kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose abandi bakatigwa gufungwa imyaka mirongo ibiri bagirizwa ivyaha bitatu bikuru bikuru ukwica umukuru w'igihugu gutemba gutembagaza ubutegetsi hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu umunyamategeko janvier bigirimana akurikirana hagufi iyo dosiye ndetse n'ibibazo by'ubutungane mu karere ka afurika y'ubuseruko yemeza ko urwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umuzo w'umugambo uri ku butegetsi cnddfdd injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda ca kera bikaba bijanye n'imvo za politike ico bikoze turazi yuko mekero ndadaye hariho abamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimo ahubwo ni ikintu cyiza cyane nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi dufata yuko ariko ugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvu z'ubwoko tukibaza ko ari urubanza bite bitebuke ruzosubirwamwo ubwicanyi bwahitanye perezida melchior ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu onu ivuga ko barenga ibihumbi amajana atatu bo mu bwoko bw'abatutsi naha umugambwe sabanyafurodebu usaba ko ukuri kumenyekana harabaye amankete ariko forode yanjye ivuga iti ibintu si byo icyo gihe procureur general yari ahari yaraciye ashyiraho umurwi wakwiye mu gihugu cyose aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho nkumbure ikibazo gihari mbega byaraheze mbe ni kuki ubu bitosubirwamwo idose y'ubu bwicanyi yashizwe mu mugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe gusa abacitse ku icumu muri iyo myaka yo kuva muri mirongo icenda na gatatu bavuga ko uwo mugwi severe udashaka kwitaho ivyabo maze ugashira imbere ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri severe wemeje ko bwahitanye abahutu benshi pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu rwanda umucamanza mu rugereko rwiha rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka amaze guhanisha ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana abiri kuri buri umwe mu banyamategeko batatu bunganira abaregwa ibyaha by'iterabwoba ku murongo wa telefoni uri kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa eric bagira ubusa wiriweho uriho neza venuse nshimimana none icyo cyemezo cy'umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru yagifashe ahereye ku ki umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda icyo cyemezo cyo guhanisha abanyamategeko batatu baburana urwo rubanza rw'iterabwoba agifashe nyuma y'aho abare uko ari batandatu bose bagaragaje ko batabonanye n'ababunganira kandi batabonye inyandiko zikubiyeho ibirego ndetse n'imyanzuro ku nzitizi urukiko rwafashe icyemezo ruvuga ko nta shingiro zifite umucamanza yavuze ko muri rusange icyemezo cyafashwe mu kwezi kwa gatandatu n'ubwo abanyamategeko babunganira mu buryo bwitwa ngo porobono cyangwa se bw'ubwitange kubera ko ari abantu batishoboye badafite uburyo bwo kugira ngo biyunganire bahawe abanyamategeko n'urugaga rw'abunganira abandi ariko avuga ko ubwabyo ntabwo ari ubwa mbere urubanza nk'uru rubayeho ahubwo abashinja ku kuba bashaka kudindiza urubanza ku bushake nk'uko yabivuze none abo banyamategeko ni bande bunganiraga abanyamategeko ni abanyamategeko batandukanye barimo barangajwe imbere n'uwitwa inyasi ndagije imana nyuma yo kubahanisha amafaranga ibihumbi magana abiri y'u rwanda twababajije uko bagiye kubigenza niba icyemezo ubwacyo kijiririrwa batubwira ko bagiye gutakambira perezida w'uru rukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka none se bunganira nde mu mategeko abo bantu baregwa ibyaha byambukiranya imipaka n'iterabwoba ni bande nshima imana ndakubwira ko ni abagabo batandatu barangajwe imbere n'uwitwa leopold munyakazi baburana ibyaha by'iterabwoba bari mu mutwe w'iterabwoba nk'uko u rwanda bivuga wa fdr bafatiwe mu mashyamba ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo barangajwe imbere n'uwo leopold ku ipeti rya brigadier generali umuto yari afite ipeti rya leta na koroneli eric bagira ubusha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye nanjye venuse nshimiyimana kandi ugira akazi keza
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda perezida museveni wa uganda yatangaje mu ntangiriro z'iki cyumweru ko umuhungu we muhozi kene rugaba atazongera kugira icyo avuga ku birebana n'imikorere ya leta akoresheje urubuga rwe rwa twitter ariko general muhozi umujyanama mukuru wa perezida museveni ku bikorwa bidasanzwe yavuze ko ntawamubuza gukoresha urwo rubuga navuganye n'umusheshenguzi muri politiki Bernard Sabiti atangira ambwira uko ibirimo kuba hagati ya perezida Museveni n'umuhungu we bikwiye kumvikana uko mbibona nje kirebeka nk'aho hatari ukumvikana kwiza hagati y'umuhungu hamwe na se ikintangaza kikaba ari uko uko kutumvikana kuje kugaragara kukaba kugera no no muri rwa tumbega mu baturage icyo cyaba kimenyesha njye nibwira ko ubundi ukutumvikana hagati ya bombi gusa n'uguhereranye n'icyifuzo cy'umuhungu yerekanye imyaka mike ishize no mu minsi mike ishize y'uko yashakaga kuzungura se muri ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu nangwa se amatora ayo twerekeje hano muri buganda njye nibwira ko umusaza atabona ko umuhungu yiteguye neza kugira ngo aje mu birenge bye mbega amuzungure ariko umuhungu we akaba yibwira ko afite ubushobozi bwo kuba yashobora iyo ntebe ngira ngo nicyo cyatumye ise agerageza gukora uko ashoboye kugira ngo amubuze gutangira kwerekana ibyo bitekerezo bye kuri social media ariko umuhungu akaba asa n'uwangiye kimwe none se nubwo bwose perezida museveni ubona asa n'aho amubwira ati wijya muri politiki umuhungu nawe akamubwira ati ntumbuze kujya kuri twitter perezida museveni arashaka se kumubuza kuzagera kuri uwo mwanya cyangwa se aragira ngo abone uburyo bwo kugira ngo amutegure yitonze ntawe kinamenyesha ngo ntabwo agifite ibitekerezo byo kumushyiraho nje nizera ko nabwo akinafitemo ibyizero kuzamushyiraho ariko akaba adashaka adakunda ingeri y'umuhungu ari kubijanamo ko umuhungu we mbega wagira ngo mbese ari kubijyana nk'umurage we mbega nk'impano yavukanye hafi kugira ngo abe perezida ariko ngira ngo perezida we kuko nyine nk'umuntu ufite egisipiriyensi nyinshi cyane mu by'ubutegetsi arabizi yuko iki gihugu kitoroshe gutegeka ntabwo ari ikintu cy'umuntu apfa kwihutira so kubera afite ubwenge bwinshi burusha ubw'umuhungu kandi n'iyo experience nyine imyaka yose amaze mu bya politiki n'imibanire y'ibindi bihugu ni strategy nangwa se impamyabumenyi ibyo byose ngira ngo umuhungu ugiye kwitegereza ingeri yari gukoramo ibintu kikwereka yuko koko afite icyo aburamo uvanyeho mu bya gisirikare ibindi byifuza ku butegetsi nangwa zo kuyobora igihugu ureba ko akibifitemo atabifitemo mbese ubumenyi bwinshi cyane so ariko nizera ngo paka perezida museveni anafite icyizere cyo kuzashyiraho umuhungu we kumugira mu ntebe kubona perezida museveni nk'uko bivuze yifuza kuba yasimburwa n'umuhungu we ni iki gituma abakuru b'ibihugu aho muri afurika bamwe bahitamo guhindagura itegeko nshinga kugira ngo basimburwe n'abana babo ni iki kibitera kuko iyo utegetse mu ngeri idashyitse kandi ukibwira ko hari ibintu bidaterereye wakoze mu butegetsi ugiramo iyo insecurity ntabwo wizera ngo umaze kuva ku ngoma hari umutekano wawe waba wemewe nangwa se ntabwo bibwira ko baba bashobora ko gusigara muri icyo gihugu nangwa se kutaba ngo babonaboneshwe na bariya babagiriye mu bigere nicyo gituma ubona badakunda no kuva muri izi ntebe kuko bafite iby'ubutunzi bwinshi bamaze kwiba mu bihugu ubundi no gukoresha nabi bagafunga bariya batavuga rumwe na leta zabo bakica ndetse no kwica ibyo byose iyo utakiri mu ntebe rero biza ku mugaragaro bikaza kuri rubanda none bariya bakugiriye mu ntebe rero bakaba bashobora kugushyira nko mu manza nangwa se bakakujyana no muri ruriya rukiko rwa international criminal court so aba bategetsi ba afurika rero nta muntu baja bizera ngo yabagira mu ntebe maze ye kuzaba ubuzima bwabo yo kuzabushyira mu ngorane abenshi byabagendeye neza urabizi byabaye muri ya ngora perezida dos santosi yahisemo umugabo umwe wari minisitiri wa defense mu ishyaka ry'ubutegetsi bwe amushyiraho aba ariwe ufata ibendera ry'ishyaka aba perezida ariko yamaze kugera mu ntebe yugurura imanza kuri dos santos n'ab'umuryango we dos santos nta n'ubwo yapfiriye mu gihugu yaguye hanze ubwo perezida rero yitegereje nk'icyo cyo kureberaho kubwiye aribaza ati none njyewe ndamutse nk'intebe nyihereje nk'undi muntu ubundi yakwisiga ate ngo uwo muntu ntabwo azamwihinduka muri iki cyumweru muhozi ke n'urugaba yagiriye urugendo mu rwanda ni urugendo rukurikira izindi ngendo yahagiriye uru rugendo rwe rwo rugamije iki ntaho igihugu cyamenyeshejwe impamvu imujyanye yo kuri uru ruzinduko rwa gatatu ariko nk'uko nahoze nkubwira icyo ni ikikwerekana ngo ise burya aracamwisiga ubundi hari nk'ubutumwa yaba yaramuhaye ngo ajanire perezida kagame nangwa se kandi no gukomezamo kwerekana mbega ko ariwe muhuzi niwe watangiye akijayo ubwa mbere buri ubwo uganda na rwanda bitari biri kuvuga rumwe niwe wagiyeyo gutangira icyo kiganiro cyo kureba imipaka yari yarafunzwe hagati ya uganda na rwanda ngo iruguruye mbese ngira ngo hari ko kugerageza kwereka igihugu ngo burya afite ubushobozi bwaja bukorana n'ibindi bihugu nangwa se international statesman ibyo byose nkabanje mbona ariko kumutegura kumutegurira igihugu kugira ngo gitangire kimumenyere koko nk'umuntu waba perezida w'igihugu bernard sabiti umuseshenguzi mu bya politiki ndagushimye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu majyepfo y'uburasirazuba bw'icyo gihugu impunzi z'abarundi baba mu nkambi ya rusenda baravuga ko bamaze igihe badahinga kubera amapfa bamaze ameze hafi abiri bategereje imvura ariko amaso yaheze mu kirere bamwe batangiye gusuhuka barasaba abaterankunga kubagoboka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo bamwe muri abo bahinzi bahinga mu nkambi ya rusenda abandi mu misozi yunamiye inkambi bavuga ko kuva mu kwezi kw'icyenda nta mvura iragwa mu mirima yabo kandi aricyo gihe bari basanzwe batereramo imyaka byangandora alex ni umuhinzi w'imboga muri iyi nkambi ya rusenda rero uruzuba rubayeho rurarenze rurarenze rurarenze n'ibiti biko biruma n'ibyo duheruka gutera byose byarumye n'ahantu hitwa ngo ni mu myonga hose haragize gute harumye aho waziga ati mu mezi abiri atatu imvura izoza gukoroka namaze gusoroma ibiterwa byose twateye byose byarumye kubera uruzuba rero natwe bw'impunzi turi ngaha mu rusenda ni ukuri turahanzwe n'iki n'inzara ibyerekeye ikirimi ukurima aho turima harahari ariko nyamara uruzuba rurabaye ndanse aba bahinzi bashimangira yuko bashobora kwibasirwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwa n'ishyirahamwe rya roni ryita ibiribwa rya pamu yatindaga kuboneka twebwe ikibazo cy'uruzuba cyo hano mu rusenda ni ukuri kiratubangamiye twahora tubona imvura mu kwezi kw'icumi igwa irengarenga zigatoha isombe zigatoha none ubu ubu ni ukuri izuba riraturembeje twaba tugirwa nuko imvura igwa kare tukaduga iyo ruguru tukagenda muri ba banyabutaka bino twasanze bakaduha akazi tukarima cyangwa se warose n'udufaranga ugakota aho urima none ubu urabona izuba riraturembeje imvura yase kugwa nayo ni ukuri twashaka ni ukuri namba hari amashyirahamwe yotwitaho twebwe abarefugio bo mu rusenda batwiteho bareko batuzanira udufungurwa turya na nyamafaranga twapokeye tuvuze ngo tuze gusuma ntituronka n'ibyo dusuma kankindi irene ni umuhinzi wo mu nkambi ya rusenda aba muri village ya gatatu avuga yuko uru ruzuba rwatumye bimwe mu bifungurwa byari bisanzwe bihingwa mu rusenda biduga ibiciro irengarenga twahora tugura inoti y'ijana ubu zigeze ku mafaranga amajana atanu urutomati rumwe n'amafaranga amajana atanu nayo ikibagiwe cyo cyo n'intore ntizivugwa ntitugiga intore ibintu byabaye akumiro mu nkambi ya rusenda ndetse n'ababanyi batwakiriye uruzuba rwaturembeje tugira turacyagenda kurondera udusombe bakatwirukako kubera ko nabo ariho basoroma ebana tuwe mu nkambi ya rusenda turahanzwe cyane rwose nk'amashyirahamwe mutwitayeho murakwiye kuraba ingene mwotugarukira ko kabisa turahwera n'inzara kubera ibura ry'imvura riri muri aka karere usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda zija gushakira imirimo mu bindi bice byegereye imigezi bamwe bariko baragenda bajya mu za karemi abandi bajya rubumbashi ubu ni amatike yabaye make abandi bajya mu za katanga nabwo katanga naho nyine yamaze kugira ikibazo hariya mu za murongwe naho nyine hagize ikibazo nk'iki nyine cy'izuba niyo mpamvu abantu benshi bari biyumvira ko babova ngaha hantu kuko urabye ngaha hantu nta giterwa kindi gishobora kuba cyohaterwa usibye umwumbati kuko urimo ku misozi mugabo ibindi biterwa impunzi zari zagerageje kwiyarangiza zigatera ibishoboka byose aho hantu naho ari ku misozi mugabo bitewe n'uko imvura yahagaze ubu abantu benshi bariko barimuka bitewe n'abadeporoje benshi bariko barimuka bava ngaha hantu ive hamuri akorera ishyirahamwe rishinzwe ubuhinzi mu nkambi ya rusenda avuga yuko ibura ry'imvura rizangiza iki gihembwe cya mbere cy'ubuhinzi si abahinzi bo mu rusenda gusa bafite iki kibazo cy'imvura ahubwo n'abandi bahinzi bo muri fizi uvira na mwenga nabo bavuge ko bafite icyo kibazo vedase ngabo ijwi rya amerika uvira aha ntidusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro umfasha buri munsi kuyabagezaho tubifurije kugira umunsi mwiza aho muri hose ku migabane yose y'isi aho mwumvira ijwi ry'amerika dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi inyazi ya cyane iyagira mukeba mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana